우린 건티러 어.
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira abantu bashakisha abana babo baburiye ahantu hatandukanye mu rwanda kuva inyacyonga na mugambazi kugera kwa rwahama rwa remera hari abantu benshi babuze mu bihe by'amage igihugu cyanyuzemo cyane cyane abana bagiye batoragurwa ababyeyi babareze babakunze bakabagira ababo ntibabashe kumenya niba hari imiryango bafite mu rwanda mu nkuru ndende y'ikiganiro murumva umwana w'umukobwa wakoze urugendo rurerure rw'ubuzima akabura abavandimwe be n'ababyeyi be urusorongo bose bisunze ikiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane inyacyonga mu nkengero z'umujyi wa kigali ku muhanda wa kigali gatuna urenze ikabuye umugabo witwa simarinka fideli n'umugore we nyirakagina valentine bari bafite umwana w'umukobwa witwa wineza abo babyeyi barapfuye abaturanyi barabibonye ariko uwineza ntawabonye yicwa nyirasenge kamagaju efigeni utuye mu karere ka muhanga umurenge wa kabacuzi akagari ka buramba umudugudu wa kabayaza ari mu kiganiro agasaro ka buraga ikinzanye ni ukurangisha uwo mwana witwa uwineza twabuze muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane
mbwira rero nsobanurira mwamubuze gute byagenze gute habaye iki twari twahungiye nyacyonga duturutse ikabuye mu kazarusenya noneho nyacyonga baharashe baharasha turi hanze ku mugezi aho twari tugiye kumesera twese twaranyenegeye turiruka tuje kugera mu nzira nsanga nta muntu wo mu muryango wanjye twahunganye ariko mbasha kubona umwana umwe w'umuhungu witwaga nambaje wo kwa simpari nka fideli na nyirakagina valentine simpari nka fideli turavukana ndi mushiki we aho twaje kuzahurira nyuma byararangiye mu rugo baratashye twasanze uwitwa uwineza ntawe dufite ntiberwa umuntu waba yaramutoraguye cyangwa se niba yaba yarapfuye n'ababyeyi be baje gupfa nyuma nyine intambara isa nabi itangiye gucungura nashakaga kugira ngo nshakishe niba hari uwaba yaramubonye tukaba twakurikira tukamenya amakuru ye none se abo babyeyi be umbwira uyu umusaza wawe simari nka fideli n'umugore we nyirakagina valentine bo mwari kumwe icyo gihe babarasagaho byagenze gute baturasa aho twari kumwe ku mugezi aho ngaho tuba tugiye kumesera tumaze kurya twese twagiye rero ntawe ujyanye n'undi buri wese yahunze ukwe n'undi arunga ukwe nta nubwo bo twongeye kubonana twabonanye n'umwana we gusa natoraguye bo bapfuye intambara itangiye gucogora tutarongera guhura ariko umwana baramubuze witwa uwineza
urambwira uti twari kabuye hafi y'uruganda rukora isukari muhunga mwagannye he mwazamutse izo za mugambazi mwerekeje he
twavuye ikabuye duhita dukomeza umuhanda ujya nyacyonga hari hari inkambi y'impunzi zaturutse ibyumba natwe turarayo turahirirwa uwo munsi baturasaho saa sita z'amanywa ku wundi munsi duhita rero tugenda dutyo tunyanyagira gutyo none se ninde wababwiye ko uyu muvandimwe wawe simari nka fideli n'umugore we witabye imana bapfuye barabanje kubihungukira mu rugo barahageze bamara igihe gitoya bamaze gusubira mu byabo bahita bagenda bapfuye basubiyeyo hanyuma bagiye bashaka kumenya yego niba nta muntu waba warahunganye umwana wabo mu bantu bari baturanye wenda bagezeyo basanga nta muntu wamuhunganye batekereza rero ko ashobora kuba yarazimiriye mu bandi bantu birangira nabo bapfuye batamenya amakuru none uyu mwana w'umukobwa uwineza mumbwire icyo gihe muri mirongo icyenda na kane yari afite nk'imyaka ingahe
imyaka iri hagati y'ine n'itanu urebye n'iyo yari afite rwose kuko ashobora kuba ari nko muri mirongo inani n'icyenda mirongo icyenda gutyo gerageza ku kumwibuka mbese yari azi kuvuga ashobora kumenya amazina ya se yari azi aho atuye yari umwana umaze kumenya kuvuga agatobora akamenya kandi akibuka yari azi kuvuga ababyeyi be amazina yabo yari ayazi yari ashobora kwibuka abaturanyi be bari baturanye hafi aho ngaho n'umugabo witwaga rubaduka na koreta umugore we hari n'abandi n'ubuzi wari utuye imbere yabo witwaga gitoni aho yari ahazi ko hari ku rugo rwabo yari azi abavandimwe be ku buryo ashobora kubibuka hari uwitwaga ntivuguruzwa hari uwitwaga ntambaje hari uwitwaga uwizeye na kambabazi gerageza no kumumbwira uko yari ateye akana k'agakobwa k'imyaka ine cyangwa se itanu wakabonye kabyiruka icyo gihe mwari kumwe gerageza kumumbwira kugira ngo nawe yiyibuke mbese yari ameze ate mu maso yari ameze ate yari afite amasoso yari afite uruhanga rumeze gute yari afite amaso ameze ate mumbwira uko wamubonye nka nyirasenge uko wari umuzi yari umwana w'umukobwa mugufi wenda kugira udutama yari umwana w'imibiri yombi ufite amaso matoya aringaniye rwose ntabwo yari afite amaso manini arakagira isoni ariko ibintu byose umubajije agaseka yakundaga guseka nta musatsi mwinshi yagiraga yabaga ari umwana wogoshe rwose iyo yasekaga n'icyo wabonaga wabonaga amenyo y'inyinya wabonaga se ni utuhe tumurange twarangaga iyo nseko ye inseko ye buri gihe yarasekaga akanwa kagana hejuru kakenda kumera nk'agateneretse hejuru amenyo ye akagaragara yose
ibyo ndabikubaza kugira ngo n'uwaba yaramurabutse ukamwibuka avuga ati n'uyu nguyu nabonye nawe ubwe yakwiyumva akavuga ati ntigewe urakoze cyane kumpa abo baturanyi yibuka mbese aho bari batuye yari umwana ukina akava mu rugo akajya gukina n'abandi yari umwana uba mu rugo yari umwana umeze ute kubera bari batuye ku muhanda ntibakundaga gutuma bakunda kugenda wari umuhanda w'igitaka ariko ukunda gucamo utuntu tw'amagare imodoka n'amamoto akanya ku kandi kuruma ari kwa muganga ku mashuri n'ibindi ubwo rero byatumaga badakunda kugira ahantu batemberera cyane babaga bari aho hafi mu rugo ariko nk'aho kwa rubaduka barahageraga kuko yarashabukaga yarakendaga nubwo yagiraga isoni ese uyu musaza wawe fideli simarinka we yakoraga iki yakoraga mu ruganda rw'isukari mu ruganda rw'isukari tugitangira ikiganiro wambwiye yuko hari musaza w'uwineza mwahuye mwahuriye he twahuriye ahantu mu nzira tugenda ku musozi niba bahita kuri shahari niho twahuriye mu nka mu bantu bagenda ikivunge ndamubona ndamufata akaboko mubaza niba hari umuntu yabonye arambwira ati twahise twirukanka nta muntu w'iwacu twazanye nta mubyeyi nawe yari umwana muto ugeze mu myaka nka cumi n'ibiri kamagaju uri hano mu kiganiro ushaka amakuru ya wineza umwisengeneza wawe niba hari umugiraneza uwamutoye akamurera ubu ngubu akaba akumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga niki ushaka kumubwira
ndashaka kumubwira rwose uwo mutima wa kimuntu mwiza yaba yaragize aramutse yaramubonye akaduha ayo makuru meza ko yamubonye icya mbere mwifurije kuba yagira imigisha y'imana amugishyikirije ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka twagikora ariko tumubonye nta kuri twabona twebwe twamushimira burya ngo akanwa karashyekenga umutima n'uwushima ariko uwiteka imana nsenga yehova yazamuha imigisha
urakoze cyane kamagaju efijeni ndagushimiye kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa w'ineza nta rindi zina tuzi nta rindi zina yari afite yari afite hagati y'imyaka ine n'itanu mirongo icyenda na kane akaba ari umukobwa wa fidelisi marinka na valentine nyirakagina bari batuye i kabuye ndagushimye rero kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga komeza utegereze wizeye amahoro y'imana murakoze cyane
agasaro kaburaga
rugigana aimable utuye mu ntara y'iburasirazuba akarere ka kayonza umurenge wa gahini akagari k'urugarama umudugudu wa videwo arashaka umubyeyi we nyiramashaza konsorata baburanye ari kumwe n'umwana umwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane aho bari batuye mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo ku mini mugesera segitori kagashi serire rw'inkuba bikekwa ko yaburiye mu cyahoze ari komini bicumbi ndashakisha umubyeyi wanjye yitwa nyiramashaza konsarata twaburanye muri mirongo icyenda na kane hari ahagana mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muburana mwaburaniye he twatandukanye mu bihe bya jenoside yambutse ajya mu muri komine ya bicumbi ubu ngubu ni muri ndumva ari muri rwamagana aha ngaha twatandukaniye ntaho duherukanira ari mu kwezi kwa gatandatu
mwari mutuye he ava hehe ajya he twari dutuye muri komine ya mugesera ubwo hari muri perefegitura ya kibungo muri segiteri ya kagashi muri serire ya rwinkuba hanyuma twatandukanye yambutse agiye muri bicumbi yavuye muri kibungo yambuka ajya muri kigali
ajya muri kigali agenda yagiye wenyine yagiye n'umwana umwana ucutse w'umukobwa witaga muhawe n'imana jacqueline kugira ngo mutandukane agende wenyine n'umuhawe n'imana byatewe n'iki kwari kubera ko byari ibihe by'amagi buri wese akize amagara ye ahungira ukwe byatewe n'iki cyari mu bihe by'amagi buri wese akize amagara ye yambuka yajyanye na bashiki banjye ariko baza gutandukana umwe acukwe n'undi acukwe bagaruka bonyine batubwira ati amashobora kuba atakiriho hanyuma tujya twumva amakuru ko ashobora kuba ariho ariko ntabwo tuzi ngo aherereye hehe uwabahaye amakuru ababwira ko akiriho yababwiye ko aherereye he nyine
tubyumvise vuba ahangaha nyine tuba ko hari abantu bumvise ikiganiro ariko ntibaduha neza amakuru bavuga ngo ashobora kuba hari umwe mu bavugiye ku ijwi ry'amerika ko yaba ariho ntabwo batubwiye igihugu aherereyemo kereka nimba yaratanze izina ritari iryo urimo umwita ataravuze ko yitwa nyiramashaza agatanga irindi ariko niba ari ryo zina akoresha ntabwo nigeze mwakira muramwakiriye mba naramwumvise mbese ubundi muri mirongo cyenda na kane uyu mubyeyi wawe nyiramashaza ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe yavutse yumva yari afite nk'imyaka mirongo ine n'ibiri gutyo kuko nubara muri mirongo ine n'umunani ugereranyije neza mirongo ine na ubu rero yaba ari umubyeyi umukecuru w'imyaka mirongo irindwi n'umwe nta kuntu naba naramwibagiwe kubera ko iyo ngize amahirwe nkakira ababyeyi aba bakecuru nk'abo ngabo mbaha umwanya bakwiye w'icyubahiro hano ku ijwi ry'amerika ntabwo rero nari namwakira ariko uwo muhawe n'imana jacqueline uvuga bajyanye we yari afite imyaka ingahe
imyaka ibiri n'igice imyaka ibiri n'igice hagati ibiri n'igice n'itatu yari umwana ucutse umaze kumenya abavandimwe be yari atuze amazina yari wa mwana ushobora kuvuga ibintu byinshi
icyo gihe wowe wari ufite imyaka ingahe bigana
nari mfite imyaka cumi n'itandatu n'igice y'ingayenga cumi n'irindwi ko nari imaze kugira nageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye
kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza uyu munsi ntabwo mwigeze mwibaza muti uyu mubyeyi wagiye ntagaruke umubyeyi tutigeze tubonera amakuru ari hehe birumvikana mwaravuze muti ashobora kuba ataragize amahirwe yo kurokoka ariko nta handi mwigeze mushakira ngo muvuge muti umuntu wese ashakisha arebe ko naho yaba yaragize aho agwa umuntu ahamenye icyo gikorwa mwaragikoze cyo kumushaka ntabwo keretse muri za mirongo icyenda na gatandatu mu nkambi za tanzania nibwo twagerageje kwandikira kuba ruje kwa kundi abantu buzuzaga amafomu bashakisha ababo twabikoze igihe gito banuka tugira ati mwirirwa mushakisha umubyeyi wanyu yitabye imana turabireka gutyo twicara tuzi ko nyine byarangiye muri ino minsi nibwo twongeye gutekereza birashoboka ko umuntu yabaza amakuru agashakisha hirya no hino cyane ko twumva ko hari abantu mwagiye gufasha mukabahuza n'imiryango none uratekereza ko uyu mubyeyi wawe uhereye ku myaka yari afite atashoboraga kugaruka kugira ngo arebe aho yari atuye bitihishe kereka niba akiri hanze y'igihugu dutekereza ko aramutse akiriho yaba ari hanze y'igihugu kuko twe turacyariho abana bariho papa ariho abahungu bane bariho n'abakobwa batatu abana be bariho na sebukwe ariho twumva ko ari umuntu uri hafi yakabaye wenda yaramenya amakuru twumva ko aramutse ariho yaba ari kure kure cyane akaba wenda yagira intege nke cyangwa se atarajijukiwe no kurangisha umuryango we kubera ko twatandukanye mu bihe bikomeye wenda nawe akaba atekereza ko tutaba tutakiriho yamubwire mubwira ayo mazina y'abana be n'ay'umugabo we uyamwibutsa atari uyibutsa ariko uyabwira benshi bumva ijwi rya amerika niba akiriho bazamubwira bati twumvise abantu bawe bakiriho bagituye aho wari utuye ndetse ushakishwa n'umwana wawe ayo mazina nubwo bwose ari menshi meza yamubwire umubwire uti mama abangaba nabo baracyariho mama uramutse ukiriho twakubwira ko papa ari we mugabo wawe ryigano agustina akiriho abakobwa bawe bariho hari Nsengimana siri ariho darisire ariho uwamahoro ariho nanjye ndahari hanyuma na barumuna banjye jean de dieu ariyo twita kadara na jean de dieu ariho emile ariho na nyansi arahari nyansi arahari sokura ariho rubimbura n'abaturanyi kwa rwamiheto barahari rwamiheto yitabye imana ariko umukecuru barahari n'abaturanyi bandi kwa girigora barahari abo ngabo ndumva ashobora kuba twibukiraho turacyariho turubatse abenshi mu bana twese twarashatse dufite abuzukuru bariho nubwo waba utabazi ariko nagira ngo umenyeshe ko uramutse ukiriho turahari twakwishimira kongera kukubona ndasaba cyane kugira ngo umuhawe n'imana jacqueline wigeze kuza mu kiganiro hashize amezi atandatu ari mu karere ka nyaruguru muhawe n'imana jacqueline uri mu karere ka nyaruguru uranyibuka nanjye ndakwibuka ujya mu misa icyahinda niba ari wowe wari kumwe na nyiramashaza konsarata uzampamagare kugira ngo mbahuze n'umuryango wanyu rugiga nawe ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro ka buraga urakoze cyane ngaho ukomeze utegereze wizeye amahoro y'imana
namwe murakoze cyane ndabashimiye ijwi rya amerika kubera umwanya nanjye mwampaye
agasaro ka buraga
rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane turi i kigali i remera kwa rwahama umugabo witwa sande silivestre yari ahatuye afite igaraji hafi aho yari yarabaye i bugande aza kwimukira i rwamagana aho yari yarashatse yavuyeyo avuga ko agiye kureba bene wabo barokotse jenoside ntiyagaruka arihe umuhungu we twishimire Richard yaramushaka atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa nyakariro akagari ka gishore umudugudu w'amatyazo ikiganiro nahoze nyumva kenshi na kenshi abantu babuze ababo nyine bakijyamo mukumva barababonye natwe icyatumye tukizamo twabuze umubyeyi dukura kugeza na n'ubu tutazi niba ariho cyangwa se yarapfuye ariko tukaba twumva dufite icyizere ko yaba akiriho kuko amakuru yaheruka twaherukaga ngo yaragiye ariko ntiyagaruka ninde mu babyeyi mwabuze ni papa ni mama ninde mwabuze ni papa papa wawe yitwa nde yitwa sande silivesite twabimenye ntabwo turi gushaka ibyemezo by'amavuko nyine nibwo twamenye amazina ye akaba yaravuye aho atuye hari he hagana he twari dutuye kwa rwahama amakuru twashakishije nyine kugira ngo dushakishe ni iki kiganiro cyanyu twashakishije amakuru mu baturage nyine mu bantu bari baziranye no mu rugo kuko mama ahora abimubaza agashaka kwiyahura akakubwira ati hava utazakenyuka ati hava utazamenya utazaburana so nyine ukumva afite ihungabana rero twaje kubaza bari batuye kwa rwahama hano i remera baza kuhava bimukira ngo ahantu bita i rwamagana ayo niyo makuru duheruka ariko akaba ari umuntu wambwiye ngo yabaga mu rugo umuntu iwabo wa mama ngo ni uko ngo papa aza kumubwira ngo ngo aza kubabwira ngo agiye iwabo kureba ko ngo barokotse jenoside yakorewe abatutsi nyine mu rwanda agenda gutyo nyine kuva icyo gihe ntibongera kumubona bajyanye imodoka niyo makuru dufite ko mushiki wanjye we yari afiteho akanunu k'amakuru ariko nyine ngiye ntako nari mfite kurumva nyine ni igikomere kuba ndenzegana gutya ntaramubona ntazi ngo asa gute ntazi famiye yiwe none nyibutsa mbwire papa wawe abura bwa nyuma hano mu buhe mwaka
ntabwo nabimenya ariko ibyo ari byo byose ni muri icyenda gatanu icyenda gatanu icyenda n'icyenda gutyo tuyishimire rishari wowe ufite imyaka ingahe ubu ngubu iyo navutse icyenda gatandatu nibyo nasanze ku irangamuntu kuko mufite makumyabiri n'ingahe n'umunani gusa
mama wawe se aracyariho
Mm.
atuye i rwamagana Eh, nawe tuye hano muri rwamagana turaturanye icyo gihe papa wawe mukiba kwa rwahama yakoraga iki yari umukanishi afite igaraje ry'imodoka ariko amakuru twumva twumva ko yari afite imiryango yo muri muri mu bugande Mm.
ngo nyogokuru yitwaga narongo Mhm.
Eh, akavuga ko hari n'abandi bavandimwe yari afite ngo mu majyaruguru ngo bo mu- bo mu- kwa se wabo gutyo ariko ngo we bamwitaga disimasi uwo musaza Mhm.
Mm.
mu majyaruguru ni hehe amajyaruguru y'u rwanda ko ari manini Ibintu- bavugaga yahe majyaruguru bavugaga hano za za gakenke hano za kivuruga gutyo yego
Mm.
iryo garaje yari afite muri mirongo cyenda na gatanu muba kwa rwahama yakoraga amamodoka meza ate ni abakiriya be bari bande Mbo, kubera ko urumva ngo ya- kuko nanjye namenye ubwenge nta- tutavuga ikinyarwanda neza urumva ya- yakoraga nk'abagande byanga bikunda njye numva ko yaba yavuye ubugande aje gushakira ubuzima i kigali Mm.
Mm, kuko eh, yari afite imodoka y'itagisi Mhm.
izi za hiyasi nyine yego Mm.
hanyuma mama wawe we nawe yaje ava i bugande cyangwa se akomoka aho mama ngaho we yaje aturuka mu kare- hano muri rwamagana n'ubundi Mm, w'iwabo n'aho bita iruhunda yego
iruhunda hariya muri za gishari gutyo nyine Mm.
Mm.
none iyo uvuganye na mama wawe ukamubaza amakuru ya papa wawe ukamubaza uko yagiye ko wari ukiri mutoya kubwira ko yagiye agiye he yagiye asanze nde yagiye yatumweho nande yagiye gusangira nande
ngo kuba amakuru umuntu amukuraho yagerageje gushaka kubikubwiraho Mm,
akubwira ko nyine ngo yavuye mu rugo rwe ngo agiye kureba ngo iwabo ko barokotse ariko hakaba hari impamvu nakomeje kubyirukamo cyane uwo wa muntu akubwiye wabanje ku- wambwiye w'iwabo wa mama mm, we yabanje kumbwira ko hari utuntu ngo batumvikane tw'amakimbirane ngo tw'iwabo w'umuntu wabaga uwabo wa mama wabaga mu rugo mhm,
ngo wari umaze kuhaburira umwana we amaze kuhaburira umwana we amaze kwitaba imana mm, ngo nibwo papa bamaze gushyingura umwana ngo niba yafashe inzira akagenda urumva niba hari ibintu batumvikanye bakananirwa kwiyakira akigendera natwe nibyo bitugeye iki- ikibazo kuko mama nta kintu akubwira yagejeje kukubwira akubwira ati ndeka kuko ukabona kuko nabyuka twigeze kubimubaza kera ashaka kwiyahura yikubita ivide mu mutwe ntiyapfa ariko tugeraho nyine turihangana turiyakira turavuga tubwo tukibona mama nawe reka twe kumushyiraho ibintu nk'ibi ngibi tutazamubura Mm. niko rero gushakisha iki kiganiro cyanyu nayo maze n'imyaka myinshi nishaka nabuze ukuntu twavugana mwihanganire kubera ko muba muri benshi ariko ngerageza ku- guha buri wese uburenganzira bwo kugira ngo abone akanya bwo kugira ngo tuvugane muzangaye gutinda ariko ntimuzangaye eh, guhera wambwiye ko yari afite imodoka ya taxi eh, yakomeje gukora mwakomeje kuyikoresha murayifite mu rugo iyo modoka yagiye he? iryo garaje rikorerwamo nande
iyo modoka yaragiye Mm, yarayijyanye mhm, papa mm.
yarayijyanye noneho twebwe ikintu cyaducanze ni ikintu cyatumaga tubaza mama ngo bimeze bite twisanze tu- turi mu buzima bubi tumaze kumenya ikinyarwanda Mm.
twisanze turi mu buzima bubi dutangira kujya tumubaza ati se papa bimeze bite ati ko twari dutuye aha n'aha tubizi tubona twifashije byagenze gute rero akagihita akubwira ati ndeka ndeka ngo niba ushaka kubaza two nyine ukumva nyine ukuntu ntafite kubivugaho cyane Mm.
none byagenze gute nyine ukuntu ntashaka kubivugaho urumva twari dufite twe tukiri batoya cyane umubyeyi umwe kuba higira mu mujyi wa kigali ukabona ni ibintu bigoye nyine bituma tupushinga tumubaza nyine dusanga aho hantu yarahavuye ntiyatubwiye se barahanyambuye ese ibikoresho nari mfite byagiye aha n'aha kumva nyine hari n'ikibazo gikomeye n'ukuntu ntashaka gutubura ngo avuge kugeza ubu ngubu nyine ko umuntu aba ageze imyaka makumyabiri n'umunani atazi ngo se ngo yavukanaga n'umuvandimwe se se yarapfuye umva wumva ari agahinda nyine ukibaza nawe umwana azakubaza ati se sogokuru ninde ukabura icyo umusubiza
birumvikana ndakumva kubera ko nta nkuko ubivuga ntabwo uzi aho ari ntabwo uzi niba akiriho nta ntabwo uzi aho akomoka kugira ngo abazagukomokaho nawe uzababwire inkomoko yabo bamenye abo bari bo Mm.
akaba niyo mpamvu waje hano mu kiganiro agasoro kaboroga kugira ngo tugufashe tukumve kandi tu tugufashe gushaka turebe ko twahagera umenya irengero rya papa wawe niba arasubiye eh, i bugande sande silivestre niko yitwaga yari afite igaraje aho ngaho ikigaratuye kwa rwahama niba papa wawe sande silivestre akiriho dusabe cyane kugira ngo abakiriho niba akiriho uyu ni wa muntu utantanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo wamubuze ukiri muto umaze imyaka makumyabiri n'umunani wicara ntubone Eh, uwubwira ngo agufashe muri ubwo busore bwawe unamubwire uti dawe uzajya kunsabira iki gihe n'iki uzankwera none ngiki cyagiye mubwire icyo wumva ushaka kumubwira
ngo icya mbere namubwira niba yabiteye agahinda ngo papa ndamushimira aho yaba ari hose icyo yaba akora cyose kandi ndanamukunda nubwo namuzi Oh, ikindi kintu namushimira nshaka kumubwira abaye ariho papa aho uri hose umenye ko ufite umwana w'umuhungu n'umukobwa barara barira bagusengera bavuga ngo bazakubone tugasaba n'imana ngo bazamuze n'umunota umwe tumubone ubwo rero papa aho yaba ari hose bakajya bambwira kenshi abantu bari bamuzi bamwe na bamwe bambwira ko ndeshya na papa icyo nacyo kintera igomba kuba ntamuzi papa aho uri rwose umfashije imana ikamfasha cyangwa se famiye ye n'umuntu baba bavukana ntiyaba ari igisanira cya kure akamenya ko turi mu gahinda kandi tumutegereje tumukeneye twarakuze ntabwo tukiri abana bata inkonda ariko papa aho uri turagukunda n'umukobwa washatse kujyana witonze jeannette aracyahari kandi nawe arararira iby'ubuzima ari bubi ararira bwaba bwiza akarira twishimye adahari papa aho ari hose rero ntababonetse muzamubwiye ko tumukunda kandi tumukeneye kandi ko tuzamufunda uko yaba ari kose nta kibazo tumufiteho ibyishimo ni ukubona isura ye tukayimenya gusa tukamenya n'aho yavukaga nibura papa aho uri turagukunda pe yaba njyewe yaba mushiki wanjye na mama amenya ko gukunda kukwegera kudukira tubwira ati turamubaza waragiye utamubabaje aho uri hose uzatwibuke pasi komera risha komera twishimire komera amarira yawe ndayumva kandi ndayakira ndagukomeza ndagukomeza wowe na mushiki wawe uwitonze jeannette mwakuze mutabona umubyeyi wanyu mutazi aho ari umubyeyi wanyu sande silivesitire ndasaba cyane umuntu wese waba waramumenye waba umuzi wamubonye aho kwa rwahama aho yari afite igaraje hafi aho waba wese amuzi amukomokaho waba ari umuvandimwe we azamenye ko yasize abana n'umugore batuye i Rwamagana bamwifuza bamukunda twishimire aho rishari yaba ari hose yego aho yaba ari hose ngewe n'ibyo mfite pe nabigurisha kuko njya kumureba kuko ntanezerwa ko nta kintu kiruta umubyeyi buriya hari agahinda kuba ugize imyaka makumyabiri n'umunani udafite watagira ikibazo cyawe udafite uwakugisha inama ababyeyi bawe umuntu bagira inshingano nyinshi ariko papa wawe afite ikintu yakumotiva akavuga ati yakanda cyangwa se kumera Mm.
bikomeye muri iyo si kuba nta mubyeyi nta buzima bugeze muri iki gihe udafite umuntu wakugira n'inama y'umunota umwe Mm.
aho yaba ari hose
ndakumva kandi n'abandi babyeyi barakumva ababyeyi mwabyaye eh, mwumva agahinda k'uyu mwana w'umuhungu ah, Richard twishimire mugire impuhwe za kibyeyi zo mu muntu ah, niba muzi aho papa we sande silivesitire aherereye nibutse ko yari umukanishi yari afite igaraje rikomeye hafi yo kwa rwahama aho yari atuye naho ngaho hafi ya stade amahoro Uh, ngaho rero twishimiye ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeje komeza utegereze wizeye ngaho rero amahoro y'imana sana komera
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona inkuru ndende y'agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu igihe inkambi z'impunzi zari mu cyahoze cyitwa zayiri zaterwaga umuryango wari warahungiye i bukavu wanyuze warikare ujya masisi ugera ikisanga ari naho bamwe mu bari bawugize bagaruwe mu rwanda bagaruwe n'ingabo za fpr inkotanyi abandi bari bagiye babura urusorongo kuva i masisi kugera ikisangani ni abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe we ingabire regine niwe tuganira atuye mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo akagari ka kinyaga umudugudu wa rubungo hari abavandimwe banjye nabo twabuze twarababuze burundu ntituzi karase yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi mwababuriye he?
muri congo mu wuhe mwaka gusa se nko muri mirongo icyenda na na karindwi na gatandatu abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande n'ayahe hari yankurije christine yari umukobwa mukuru hakaba umuhire gilbert umubyeyi florence n'undi wari agahinja witwa umutangampundu imakire hari n'umuko- n'umukozi wadukoreraga witwa nyirantezimana esperance uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa hategekimana veronique noneho nka- nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yabo yatumenyesha mbwira mutandukana muri mirongo cyenda na gatandatu mwari hehe mwatandukaniye he twari mu mashyamba ya kongo ugerageje kwibuka mwari mugeze he mwari mugeze ishanje mwari tingitingi mwari twagiye mbanda tugeze ahantu bitaga bitaga mm, katurebera ni hafi ya kisa twendaga kugera kisangani
we ntabwo uhibuka neza nari ndi mutoya wari ufite nk'imyaka ingahe njyewe navutse muri mirongo inani na gatanu urumva icyo gihe nari ndi muri Wari ufite cumi muri n'imwe.
cumi n'imwe mm.
ubu yari afite imyaka cumi n'umwe
cumi n'umwe nibyo none se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana kugira- twabanje kubura uwitwa christine niwe twabuze bwa mbere tukigera i masisi tubura christine uw'umukiriya yavurisha Mhm.
noneho turakomeza turakomeza nk'uko kugenda twarageze mm, iwarikare tubura umuhire gilbert turakomeza twendaga kugera kisangani bari batubwiye ko tugiye kisangani twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambutsa kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika hasize nk'umunsi rero tuhakambitse nibwo inkambi bayisenye bayisenya ari mu rukerera Mhm.
ubwo aho ngaho nibwo twavuze nabuze nyine mama Mhm.
n'uwo mwana witwa florence n'uwo mukozi wacu witwa eh, nyirantezi Twa- twaranibi- twarahinaga tukavuga nyirantezi n'uwo mwana mutoya nyine Eh, ubwo twababuze mw'icyo gitondo nyine basenyeye inkambi bucya turi bujye ikisangani uwo mwana muto uvuga ni mutangampundu iyi makire ariko yari uruhinja mama yari amuhetse kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja uruhinja ntirugenda ni ukuvuga ko aho ngaho yaburanye nyine na mama Mm.
n'uwo mwana witwa florence n'uwo mukozi wacu witwa nyirandezi ariko Mm. mbere y'uko muhunga mwari mutuye he mu rwanda ku kibuye mu rutsiro mu karere mu- muri komine rutsiro umurenge wa eh, yari segiteri gihango muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu mu nkambi bakurikije aho bakomokaga aho bari batuye munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana yego twagiye nyine igihururu ariko abantu bakivanga noneho bakivanga nyine ku buryo byageragaho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine ukabura na purase yabo mwari kumwe ntabwo mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye i bukavu ni muri bukavu Mm.
n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa bukavu Ku- nyine inkambi barazisenye turahunga umunani ubwo yabaga ari kujya Mm.
waba wapfaga kugenda ubwo turagenda duca i masisi tugera i masisi nyine i masisi kuhamenya ko ari i masisi ho twahasanze abantu bavuga ikinyarwanda Mm.
bakatubwira ngo hari muri masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiva i- i masisi niho twaburiye uwo mukuru witwa christine turakomeza mbwira nkawe umwana w'imyaka cumi n'umwe kugira ngo uhaguruke i bukavu ugende ugere i masisi eh, ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ingahe mwararaga he byabaga bimeze gute rero nyine eh, iminsi ishobora kutayipuresiza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvu- imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine muka- mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa Ah, ubu hari n'ubwo mwa- nyine mukazinduka mu gitondo mugitangira gucya mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana na- n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akurura abadafite imbaraga noneho ba bandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda ba bandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira ba bandi ubwo ba bandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda mukagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira mugataba abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo ba bandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona n'ako murya mu- mukagashyira mu- bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda ba bandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana bagakambika aho ngaho mukaryama Ubu gutyo gutyo gutyo buri munsi mu- mu- mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya aka- aka- agahaguruka akagenda wenda aha- aho aguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko banywa cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo n'abicwaga n'inzara harimo n'abicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneyeho ni ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda ngiye kugusubiza imashishi gato ah, kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana Eh, wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi wuniyankurye kirisite Eh, ni ukuvuga ngo tutageze imashishi turaha- turahacumbika ariko intambara nyine iyo ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko tuhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari two- twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba we twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura mumubuze murikomereza twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura tarasite neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari ab'ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya tarase ye ariko ubwo hariho n'igihe mwanaburanaga muka- mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko ubu twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura umuhire jiriberi we Eh, nawe twarakomeje tugera ahitwa warikare mw'ayo mashyamba ya warikare niho jiriberi yaburiye nawe muramushakisha muramubura nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba niba ariho niba yararokotse niba atararokotse ntabwo tubizi nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo atubwire ngo yarapfuye ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko uwo niho watandukaniye na mama wawe niho uh, watandukaniye na murumuna wawe uriya mutangampundu impapuro atarukira umwana birumvikana Eh, yuko na cyane cyane Florence, eh, na na florence umubyeyi n'uwitwa uwumukiza eh, nako uwitwa nyirantezi nyirantezimana esperance wari umukozi wanyu yego kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye eh, ikintu cyo gu- cyo guhinda abantu bak- bakirukira icyarimwe bakagigana um, Eh, habaye igitero habaye igitero cyo kwica abantu nuko nyine abantu bariruka mm, twe du- njyewe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duca iruhande rumwe nabo turababura mm.
tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko mushobora kuburana mukongera mukabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahazeho inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka mu Eh, rwanda baraducyura Mm, Be badukusanyirije hamwe bamwe barataha straight away abandi tujya muri transit ikisangani noneho nyuma yabo turataha biba bimeze gute wumva umeze ute mwumvise mumeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu rwanda musize igice eh, kinini cy'umuryango eh, aho muri kongo Eh, igihe mwuriraga indege mutashye mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano nyine mu mutima wawe ni iki cyari kirimo nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda se baba baratashye tugeze mu rwanda nabwo turababura tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaje ubwo duhita twumva ko nyine basigaye ubu ni bwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warabishakishije ukundi wari warabivuze ukundi ntaho nyine urumva hariho ikintu kimeze nk'umwijima ni ubwa mbere ntanze itangazo kuba uyu munsi nkwakiriye mu kiganiro agasaro kaburaga uko bubashije ku gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye eh, muri iyo nzira muri eh, muri Congo nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi ukaba ushoboye kubashakisha ah, urumva umeze ute niba bakumva n'iki wababwira muri kano kanya
ikintu nababwira ni uko turabakunda umuryango urabakunda turabakumbuye hari n'umwe uriho Bya- byadushimisha kumubona
wakoze cyane gufata uyu mwanya kugira ngo udusangize iyo nkuru ndende ushakisha abavandimwe bawe nongere mbibutse ndezera ko nabafashe neza hari yankurije christine hari umuhire gilibert hari umubyeyi florence eh, umutangampundu eh, immaculée wari uruhinja eh, mama wawe hategekimana veronica na esperance nyirantezimana wabakoreraga Ah, wabamenya rero yadufasha no ku ijwi ry'amerika kugira ngo tubahuze eh, na ingabire umuvandimwe wabo umwana wabo ingabire regine regine rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasoro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana Eh, murakoze cyane
iki ni ikiganiro agasaro kaburaga hamwe mu gitangira kutwumva namwe mwese noneho mbatumire mwese mwese mwitangiye radiyo ijwi ry'amerika tekereza gukura nta mubyeyi wawe n'umwe muri kumwe wabaza amakuru ya papa wawe bakakubwira ko atakiriho wabaza aya mama wawe bakakubwira ko ashobora kuba akiriho ariko ko adashobora kukubona ndakira niyo mufasha emmanuel atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa kadobogo banje kubashimira imana baho umugisha numvaga bitazangeraho vuba vuba ngo nkunda kumva ngo uburyo mufasha abandi nagerageje gutekereza kenshi ngo nanjye nze ariko nkabura imbaraga nyine ndi gushakisha umuryango nakuriye kwa nyogokuruza ubyara mama mama muzi nko mu myaka itatu hagati y'itatu n'ine niyo ngereranije nyine kuko nenda umwana w'undi ntabwo mbizi ariko ngereranya ndagereranya kuvuga ngo nari na papa nawe ntabwo muzi nagerageje kubaza uwo mukecuru wandeze nyine akaba adashaka kubivugaho cyane ariko ambwira yuko ah, ari yabashije kumpa makeya Mm.
kwa nyogokuru ubwo ni aho mama avuka bari bishoboye ku buryo mama yaje kwishingira aho bita gasabo numvaga bavuga ngo ni za gasabo iyo mbaje abandi baravuga ngo ni za mugambazi gutyo ariko ngo ni ikibazo cyitwa gasabo noneho ngo umunsi ngo nyogokuru ubwo agiye gusura umukobwa we yabyaye ngasanga babayeho nabi noneho nibwo ngo ahita ameka aravuga ati "Siga ngwino Ah, ubwo ntekereza ko na nyuma y'ayo makuba yo mu rwanda yaje kuba ubwo ibyo ngibyo nibyo nabwiwe nyine
yego nta- nta yandi makuru yandi nzi umubyeyi wanjye mubyara we ayo makuru uwo mukecuru yitabye imana bya bibiri na cumi na kane ariko nta kintu yambwiraga kenshi yambaye ngo bimutera agahinda ubwo noneho tugiye wenda ku byerekeye noneho mama we mama ubwo yongeranye nyuma uheruka abona mu myaka nk'itatu hagati n'ine gutya muri za mirongo icyenda na karindwi yongeranye na gatandatu gutya aho ngaho mperuka numva ukuntu bambwiye ngo yari yaje aje gufata ngo ibyangombwa ngo barabimwimutege ngo komine ngo niyo yatangaga ibyangombwa kugira ngo umuntu agende yakoreraga mu bucuruzi muri gatsibo ubu ni gatsibo ah, aho kabarore aho bitaga mu isasi ngo ni mukaje none se niyo mufasha tugende buhoro kugira ngo tugende buhoro kugira ngo inkuru yumvikane neza urambwira ko utazi mama wawe utazi papa wawe eh, kubera yuko nyogokuru wawe yaje akagutwara akakuvanaho mama wawe yari yarashatse ariho wambwiye ko ari mugambazi mugambazi ya kera ariko kugira ngo byumvikane neza wowe wavutse ryari mbo ni ukuvuga ngo nakuze nabyo nabizi ko nabonaga bandikisha icyenda kane ariko hari ifishi nigeze kubona banyigije nk'icyenda gatandatu nabonye ari icyenda gatatu mu kwezi kwa gatanu ku itariki makumyabiri n'eshatu
ariko se itariki yemewe nimba ufite amatariki menshi wavukiye ahubwo ni ukuvuga yuko eh, leta yafashe itariki imwe itariki yemewe wavukiyeho ni iyihe ni ukuvuga ngo muri leta iba iri ku irangamuntu yanjye yego ni iya mbere y'ukwa mbere icyenda kane kuko nakuze aribyo nandikisha mu ishuri Mm, ariko nyuma naje gucukumbura nyuma yo gutandukana nyine umubyeyi uwo mukecuru nyogokuruza yitabye imana mm, hari udupapuro nagiye nsukumbura nza kutabona hasi mu isanduku ukuntu nyine nakabonye mbona handitseho imyirondoro yanjye ngo papa nsabimana mama dukuze imana mhm, noneho amazina yanjye niyo mufasha igihe cy'amavuko igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ukwezi kwa gatanu ku itariki makumyabiri n'eshatu ako gapapuro karakomeye cyane kubera ko wahise ubonaho amazina ya papa wawe na mama wawe mama wawe yitwa dukuzimana nta rindi zina ryanditseho
oya ntaryo gusa hari- nahuraga n'abo biganye nawe Mhm, bumva bamwita jeanne d'arc ariko kuri kuri ako gapapuro yewe no ku irangamuntu nigeze kubona ah, yari ishaje mbere nabonaga zarariye nabonaga handitseho imana naho papa wawe we nta rindi zina wamenye yaba afite oya ntaryo yaba no ku ishuri aho banyandikishaga nk'igihe baje mwe baranduka ko nabwo bigeze kubabaza numva bavuga ngo navukiye za gasabo nta rindi zina ni iryo ngiryo gusa nsabimana ariko se bakubwira ko wavukiye mu cyahoze cyitwa gasabo cyangwa wavukiye mu cyahoze cyitwa mugambazi nabyo bigomba kumvikana oya ni ni ukuvuga ngo icyo gihe bambaruzaga ndibuka ko bavuze ngo navukiye ngo ku musozi wa gasabo ariko niyo mbajije na nk'abahoze ari inshuti za mama cyangwa se n'abo mu muryango ba- cyane cyane muretse nko kubaza umubare inshuti ya mama kuko icyo gihe nashakishaga n'ifoto ye byibura Mm.
ndimo ndababaza noneho ndi kubaza se kumva mwari inshuti nta makuru byibura muzi arenze ku y'abandi arambwira ngo ngo ni za mugambazi ngo mu by'ukuri we ntabwo yigeze ajyayo ngo ariko ni za mugambazi avuga buriya ngo ni za mugambazi donko ntabwo ntabwo aba ari ishuri donko ngo ahatekinga avuge ngo ni aha n'aha none se niyo mufasha mugambazi ko atari kure ya kigali mugambazi ntabwo ari kure wagenda ushatse wagenda n'amaguru ukajya kuhatembera ukabaza niba nta muntu witwa nsabimana bahazi ukabaza nimba nta muntu witwa du uh, kuzimana wahashatse ntabwo habura umuntu n'umwe wa wavuga yuko abo bantu abazi cyane cyane ko eh, niba ari ahantu bari batuye muri za mirongo icyenda na gatandatu nta kintu na ni kimwe ukuvuga Mhm.
ni ukuvuga ngo icyo gihe nyogokuru avuga ati ntabwo musiga abwira umukobwa nyine akanteka na mama yaramujyanye ari nabwo nazaga mu rugo niba amakuru ntabwo mba nyaze neza ariko papa donko sogokuru yaje kwitaba imana nta n'uwo mukecuru nawe aza kwitaba imana na n'ubwo basigara yari imfubye nawe ari nabwo nyogokuru ubwo yahitaga amfata ubwo njya kurererwa aho ngaho gutyo noneho mama nawe atangira gushakisha ubuzima ariko ajya gucuruza acururiza iburasirazuba none ikintu cyatumye rero ntashakisha amakuru cyane abantu bancaga intege kubera yuko uburyo ah, mama yaba yarazimiyemo nabwo ntabwo bwumvikanwaho Mhm.
bamwe baravuga bamwe baravuga ngo kuko nta byangombwa yari afite iki gihe komini yatangaga ah, ashobora kuba ari mu gihe barwanyaga eh, niba ari interahamwe ngo bakoze umukwabo ngo bakabajyana nijoro ubwo ni mu gihe cyo kurwanya abacengezi yego noneho hari n'umugabo ngo yari yarashatse bitaga niba ari ingeruka biseka ari ingeruka Mhm.
muri iyo minsi ngo nawe ngo bari bamujyanye we ngo arwaye ikirenge bamusiga mu nzu noneho ari nabwo nyuma yaje gushaka icyo cyangombwa ndibuka ko numvaga bavuga ngo umukecuru nyogokuruza yamubwiye ati wagumya ukorera umwana wawe undi aravuga ati nasizeho imari yanjye hari ibishobora kwangirika kuko ngo arafite iduka rinini cyane aho mu kaje mu kabarore nyine ubwo aragenda ni icyo gihe bamuheruka noneho abantu bagatanga inkuru ngo ni ubwo buryo ngo yatwaye ngo nijoro apakiye mu modoka na n'abandi bakaba hari uwo hari umugabo wa nyirasenge wajya gukunda gucumbikishaho imari niwe waduhaye iyo nkuru ubundi bakavuga ngo ngo abantu ngo bamugiriye ishyari ngo baramwiciye nyine aho ugasanga nta makuru ari donko bahurizaho aho noneho bakambwira ati ushobora gusanga kuko abamwicishije bahari ugasanga nawe ugiyeho bakugiye nabi byihorere by'imiryango ibishaka niba harazaza noneho abandi nabo bakavuga ngo ngo ngo bari bagiye ngo kumwica noneho ngo arisonava uburyo ari imfubyi ngo baramurokora ngo baramujyana ngo bamugira ngo umugore ngo noneho ngo nyuma yaho ngo hari ukuntu ngo babigenjeje baramuroga ngo ku buryo ngo bamwibagiza ngo umuryango we nyine ugasanga ni inkuru nk'izo ngizo nagiye ntacyo ku buryo butandukanye ariko nyuma yaho nko muri za bibiri uwo nita marume ngo nawe yari arimo ashakisha ubuzima ngo za nyagatare yambwiye ko ari za rw'imiyaga bahuriye ngo barahura ngo ariko ngo amubona arindiwe umutekano cyane ngo adashobora kwerekana ko ari umuntu baziranye ngo ariko aca ku ruhande ngo barabonana bamuha n'amafaranga ngo amubwira ngo uburyo cyangwa nkumbuye ngo azaza kureba umwana ngo azakorera ibishoboka byose ngo aramubwira ngo atubuze iki gihe mesaje mu rugo n'umushe babivugane naho twongeye kugira icyizere ko yaba akiriho noneho nyuma yayo ejo bundi muri makumyabiri ntangiye kongera gushyira imbaraga ngo mushakishe ambwira uburyo iki bavuganaga ngo kugeza muri za demiri disi ngo kuri telefone ngo ari gusiganya ngo kuzaza kundeba ngo ariko ngo aza guta telefone yongeye kuyisubiza guswapa ategereza ko umuntu yazongera kumuhamagara araheba kumva uyu munsi ndi mu myaka mirongo itatu abaze igihe navukiye ntabwo wenda nakawenda uwo mu mwana urizwa wenda nafite umubyeyi ariko nyine muri ngewe biba bindimo bingiratimide cyane akenshi nk'iyo abandi bari kuganira bavuga imiryango yabo ngewe nkibuka kumva arwa nk'umuntu utagira aho mba nyine nkumva hari ukuntu binjenye cyane birumvikana agahinda kawe ndakumva abana benshi bameze nkawe badafite ababyeyi birababangamira ariko nicyo tubereho hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tubafashe ndizera yuko Dukuzimana jeanne d'arc niyo mazina ya mama wawe niba mama wawe akumva muri kano kanya ngo uyu wamunota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo yandike mu munota umwe gusa amasegonda mirongo itandatu mama wawe niba akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira niyo umufasha mama wanjye niba nyumva ikintu namubwira ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugira umuntu nita mama ni ukuvuga ngo mubonye nanezerwa kurushaho numva ko ntekanye meze nk'abandi bana hari byinshi numva mfitiye amatsiko nakamubaza kandi ahari ndamusabira umukino w'imana ikomeze kumukorwa kumukora igihe cyose mba nsenga mvuga ni n'ubwo bwose uko nakuze ntabwo nigeze umuteza urugana wenda niyandarike nagerageje kwitwararika rwose ntabwo navuga ngo nakutesheje agaciro aho ari rero nifuza ko byibura yanyigaragariza nkamubona numvise ko ashobora kuba ari mu buzima butamwemera wenda kubohoka ngo abe yabonana n'abandi atiriste ngewe nkamenya ko anariho gusa byamfasha urakoze cyane nimufasha emmanuel kuba uje gushaka umubyeyi wawe ubwo ukomeze utegereze wizeye tuzaguhamagara nitugira icyo tugeraho ntagataho nkwifurije amahoro y'imana yego namwe murakoze amahoro aturuka ku mana gukora akazi keza imana izabahera urakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro cyanyu nibyo nifuza ko mwakigira icyanyu kuko radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste ishimiye imana